iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi no kudusanga kuri interinete ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima amagara y'abantu tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha uyu munsi turabaganira ku ndwara y'igituntu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze kuri radiyo yanyu mu rwego rwo gusobanukirwa n'indwara zitandukanye bigatuma turushaho kuzirinda kuzirwanya ndetse no kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye indwara y'igituntu imwe mu ndwara zugarije isi ikaba n'imwe mu byuririzi bya sida mu mwanya rero turabahamagara tubahe umurongo mu mwibarize ibyo mwifuza byose gusobanukirwaho kuri iyi ndwara y'igituntu nk'uko bisanzwe muduhe telefone zanyu abatari baziduha kuri facebook murakoze cyane rero kuba abaziduhaye murabizi ko mushobora no kutubipa kuri nomero yacu ya whatsapp ni ukubanza akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ubwo rero ntimuze gucikwa muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara iyi saha itaza kurangira hari uwo tudahaye ijambo nk'uko rero ntibivuze mu kanya uyu munsi turaganira ku ndwara y'igituntu imwe mu ndwara icumi za mbere zica abantu benshi ku isi hose mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi miliyoni icumi barwaye igituntu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu bahitanywe n'iyo ndwara abo barimo miliyoni magana atatu bagendana ubwandu bwa sida iyi mibare rero yatangajwe n'ishami rya oni ryita ku buzima wms mbere y'impera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na karindwi kandi oms igereranya ko miliyoni imwe y'abana barwaye igituntu kandi ko ibihumbi magana abiri mirongo itatu bapfuye bazize iyo ndwara abo nabo ni abahitanywe n'igituntu nk'imwe mu ndwara z'ibyuririzi indwara y'igituntu ikomeje kuza ku isonga mu zica abantu benshi bagendana umugera wa sida igituntu kitacyumva umuti gikomeje kugariza rubanda kandi giteye impungenge mu byerekeye ubuzima oms igereranya ko mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi abantu miliyoni magana atanu na mirongo itanu n'umunani icyo gihe bari bacyandura igituntu cyageze ubukana kigira ubudahangarwa ku muti wari mu ya mbere wabashaga guhangana n'igituntu mirongo inani na kabiri ku ijana rero mu bawufataga bawugezeho ubudahangarwa muri rusange igituntu kigabanuka ku gipimo cya kabiri ku ijana ku mwaka oms ivuga ko ibi bigomba guhinduka icyo gipimo kikagera kuri kane cyangwa se gatanu ku ijana buri mwaka ibyo byazatuma ingamba zo kurwanya igituntu mbere y'impera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri zishoboka ku kigereranyo cya oms ubuzima bw'abantu miliyoni mirongo itanu na bane bwarengewe no kuba barasuzumwe igituntu bakanavurwa hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'uwa bibiri na cumi na karindwi kurandura igituntu rero mbere y'impera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ni kimwe mu cyerekezo cy'intego z'ubuzima hagamijwe iterambere rirambye twatumiye muganga byiringiro rusisiro ni umuyobozi w'agashami ko kurwanya igituntu muri porogaramu y'igituntu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rwanda biomedical center ngo adusobanurire ko indwara y'igituntu yifashe mu rwanda tubwire ikirimo gukorwa mu kuyirwanya kuyirinda kuyirandurana n'imizi n'uburyo bite- ah, biteguye ndetse kuzirikana no gukangurira rubanda iby'iyo ndwara ku munsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe indwara y'igituntu reka rero twakire umutumirwa wacu dr byiringiro muraho neza murakomeye
muraho neza eugenie Ye, ndibwira ko nta ntaba nkosheje nkwifurije umwaka mwiza turacyari mu kwezi kwa kabiri nta kirarenga kandi ni ubwa mbere tuganiriye muri uyu mwaka umwaka mushya muhire
uwo mwaka mushya muhire namwe eugenie kandi turabyishimiye cyane Ni- ni- mu by'ukuri nibwo bwa mbere twavugana natwe twishimiye kuba kuri urubuga rw'ijwi ya radiyo ya- y'abanyamerika kandi aho benshi batwumva ni kugira ngo tubashe kubunganira ibyerekeye ubuzima cyane cyane ku ndwara y'igituntu murakoze cyane rwose kutubonera uyu mwanya mbanzi ko muri muri byinshi ariko mwihanganye mushaka umwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara y'igituntu nongere mbahe ikaze ku ijwi rya amerika kandi ah, nifuza ko iyi saha ijya kurangira abantu benshi babashije kubaza ibibazo no gusobanukirwa kuri iyi ndwara none ntatinze mwatangira musobanurira abatwumva indwara y'igituntu igituntu ni indwara ki
indwara y'igituntu ni indwara iterwa n'udukoko twitwa basidekoke ni ubwoko bwa bagiteri utwo dukoko tw'igituntu twibasira ahanini ibihaha ari byo ariko dushobora no gufata indi myanya yose y'umubiri iyo ndwara y'igituntu rero turimo tuvuga ni indwara mbi cyane kuko iyo umuntu atayivuje iramuhitana ndetse akabasha no kuyanduza abandi benshi babana mu nzu babana mu kazi ndetse n'igihe cyose aba atari yakivuje Ye, none se niki cyagaragaza ko umuntu arwaye igituntu nk'ibimenyetso umuntu yabona akabona ko ashobora kuba yakwanduza abandi ni nk'ibihe
ibimenyetso by'indwara y'igituntu cyane i- ikimenyetso cy'ingenzi ni inkorora igejeje cyangwa irengeje ibyumweru bibiri hari ibindi bimenyetso byiyongeraho iyo umuntu atavuwe hakiri kare ibyo bimenyetso byiyongera ku nkorora ni ibi bikurikira bigeze muri bitandatu kugira umuriro kugira ibyuya cyane cyane mu ijoro kugira ikizibakanwa guta ibiro bikabije umunaniro ndetse no kubabara mu gatuza rimwe na rimwe hakaba no gucira mu gikororwa kivanze n'amaraso cyane ibyo nibyo bimenyetso bikunze kuranga umurwayi ufite indwara y'igituntu Mhm. ibi ni ibimenyetso biba byagaragaye umuntu indwara iba imaze kugera kure hari ikintu cyabwira umuntu hakiri kare ko yaba yafashwe n'igituntu ku buryo yakwihutira kujya kwa muganga
ibi ni ibimenyetso nk'uko nari mbivuze ni ibimenyetso bikunze kugaragara igihe indwara y'igituntu yagaragaye mu busanzwe hari ubwoko butandukanye twavuga ko bw'igituntu hari igituntu twavuga ko ari indwara ndetse n'ibimenyetso bikagaragara ariko noneho hari n'ubundi bwoko igihe cyose umuntu aba ahuye nabwo bwoko bwa mikorobe arizo bateri twavuze zitwa batide kote zikamwinjira mu mubiri ariko biba bidasobanuye yuko arwaye iyo ndwara y'igituntu ubusanzwe ubwo bwoko bwa mbere aribwo twita yuko yahuye n'ubwoko na- na mikorobe itera igituntu iza kwiyongera bikiyongera mu mubiri izo mikorobe zikiyongera ariko indwara ikazagaragara ari uko umubiri wananiwe ndetse hari n'izindi mpamvu twakwita yuko zongera amahirwe menshi y'uko umuntu yanarwara ariko tunavuga ko kumenya yuko indwara y'igituntu umuntu ayirwaye ibimenyetso bitari byagaragara kenshi bikunze kuza ariko mu by'ukuri indwara y'igituntu ya ndwara ariyo twitwa- twita igituntu n'ibimenyetso birazana kuzahara rero niho twavuga ko umuntu yari ativuje hakiri kare ibimenyetso byamaze kugaragara ko arazahara cyane ku buryo byagira n'igihe umuntu ukananirwa cyane ku buryo byanamuviramo no gupfa no gutakaza ubuzima Nge- bivuze niyo mpamvu ko navuga ko yego nari ngiye kuvuga nti bivuze ko iyo nkorora mwari muvuze irengeje ibyumweru bibiri iyo umuntu ayibonye yagombye guhita yihutira kujya kwa muganga bagasuzuma
yego mu by'ukuri iyo ndwara igihe cyose umuntu agize ikimenyetso cy'inkorora bivuze yuko umuntu yategereza ko ibyo inkorora bibiri bigera ni byiza yuko umuntu yakwisuzuma igihe cyose arwaye n'inkorora bakaba bareba ko iyo nkorora idaturutse mu kuba umuntu yaba arwaye igituntu bakaba banapima ariko cyane iyo iyo nkorora ivuwe mu buryo busanzwe ubundi hari imiti itangwa ku nkorora zisanzwe kuko hari- hari indwara zitandukanye zituma umuntu yanakorora iyo rero umuntu avuwe ibi- akaba yanavurwa ariko ntagire icyo ahindukaho ndetse no mu buzima akaba atabasha kongera kuba yamererwa neza bikaba byarenze ibyumweru bibiri icyo gihe aba ari byo yuko umuganga umusuzumye yatekereza ku gituntu igihe cyose imiti y'ibanze yananiwe gukiza iyo nkorora
ye muganga byiringiro ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara bifuza kubaza nagira ngo mpite mbaha umwanya Ah, mpereye kuri abduru abduru uranyumva
neza Ye, wiriwe urahagana hehe
Mm, murakoze kumpa ijambo ku ijwi rya amerika ndi mu karere ka rwamagana intara y'uburasirazuba ye ikibazo cyawe
ikibazo nashakaga kubaza umuntu wanduye indwara y'igituntu ese hagenderwaho iki ku buryo umuntu yamwitaho akaba yamara nk'iminsi nanone nabazaga indwara zishamikiye kuri iyo ndwara y'igituntu ni izihe ese ko bavuga yuko umuntu urwaye inkorora akayimarana nk'ibyumweru bibiri yihutira kujya kwa muganga ni ibihe bimenyetso umuntu yashingiraho atari uko kumara ibyumweru bibiri
ye urakoze Yego.
urakoze abduru reka muganga agusubize
sawa
abduru arakoze cyane abduru wahamagaye aturutse i rwamagana Eh, ikibazo cya mbere abduru a- abajije abajije uburyo umuntu ya- yakwitaho ku muntu ufite indwara y'igituntu kwa ngo abe yabasha no kumererwa neza icyo tuvuga rero cy'uko umuntu yakwitabwaho ni uko icya mbere ari uko uwo muntu urwaye igituntu haba gukurikiza inama ndetse n'amabwiriza ya muganga kuko ubusanzwe iyo umuntu urwaye igituntu yagipimwe ndetse agasanga agifite agatangira imiti ndetse akayinywa nk'uko bikwiriye bikurikije amabwiriza ndetse eh, n'inama za muganga mu gihe cy'ibyumweru bibiri aba atacyanduza ndetse aba atangiye kuzanzamuka imbaraga zitangiye kugaruka kandi atangiye gusubira mu buzima busanzwe mu by'ukuri ikibazo cya kabiri cya abdul aho abajije ibindi bimenyetso umuntu yabasha gushimira kugira ngo abe yamenya ko arwaye igituntu wenda turaza kubisubiramo turaza kubireba indwara y'igituntu ni muri rusange ariko hari ubwoko butandukanye bw'igituntu bishoboka ko n'ibindi bimenyetso byabasha kugaragara igihe cyose tutabonye inkorora nubwo twavuze ko inkorora ari cyo kimenyetso gi- cy'ibanze kandi ikimenyetso cy'ingenzi ariko hari ubundi bwoko bw'i- bw'igituntu hari ubwoko bw'igituntu twavuga igituntu cy'amagufa igituntu cyo mu nda mu mara igituntu kiba cyafata no mu myanya ah, yo kwihagarikamo haba impyiko haba mu ruhago hari ubwoko butandukanye rero ibyo bimenyetso byose rero binagendera no ku rugingo no ku no ku rugingo rw'umubiri aho indwara y'igituntu iba yanafashe ariko cyane noneho ibimenyetso muri rusange bikunze kugaragaza umubiri wayo igituntu igihe cyose umuntu atagaragaje inkorora kuko twavuze ko ariyo aricyo kimenyetso cy'ingenzi umuriro wo ntubura guhinda umuriro kubira ibyuya cyane cyane nijoro kugira ikizibakanwa no gutakaza ibiro mu buryo bukabije ndetse n'umunaniro ibyo bimenyetso kenshi bikunze kuza ku bantu bose bafite ubwoko butandukanye bw'ibituntu ndatekereza ko ibisobanuro ntanze bishoboka ko abwiye abashe kumva ndetse bikaba byabasha kumwunganira igihe cyose igihe cyose yakenera gusobanukirwa n'indwara y'igituntu murakoze murakoze birumvikana ubwo ni hagira ikibazo kitasubijwe cyangwa se aho bakeneye gusobanukirwa neza barakomeza batubaze turacyafite umwanya twakire na bonifasi bonifasi uranyumva ndakumva neza ye urahagana he ngerereye mu rwanda nyamagabe nyamagabe ikibazo cyawe
hari akantu nibajije bavuzeho
yego bazi inkorora iyo inkorora y'igituntu itandukaniye n'izindi nkorora dusanzwe hari izindi nkorora ziza zikikiza zikarenza n'ibyumweru bibiri hari ikimenyetso cy'umwihariko cy'inkorora y'igituntu
niba ari icyo kibazo cyonyine ufite ndeka mwanya muganga hari ikindi washaka kubaza urakoze cyane bonifasi dogiteri byiringiro
yego harakoze bonifasi uhamagaye kuri kinyamagabe aho abajije uburyo twabasha gutandukanya inkorora iturutse ku ndwara y'igituntu ndetse n'inkorora twakwita yuko ziturutse ku ndwara zindi zitandukanye zafata imyanya y'ubuhumekero kuko twabivuze inkorora ni ikimenyetso cy'ingenzi kiboneka ku murwayi wese ufite indwara y'igituntu ariko noneho icyo twavuga gitandukanye n'izindi nkorora twakwita yuko zitewe n'izindi ndwara zindi hari ibimenyetso twavuga yuko ziherekeza inkorora igihe cyose umurwayi aba afite indwara y'igituntu mu by'ukuri hari ubwoko butandukanye indwara indwara zituma umuntu abasha gukorora ndetse izo nkorora zikaba zanavurwa iyo ndwara ikaba yavurwa bikaba byashyira ariko noneho uko twabivuze inkorora itwite ku gituntu igihe cyose twavuga ko indwara iyo nkorora umurwayi yagiye kwa muganga agasuzuma akaba yavurwa ariko noneho bikagera akavurwa n'imiti itandukanye antibiyotike zisanzwe twita yuko arizo z'ibanze ariko bikaba byagaragara yuko uko iminsi igenda itambuka ndetse kugeza ku byumweru bibiri n'icyo miti nta kigeze mufashe ndetse n'ibindi bimenyetso biherekeza inkorora haba umuriro haba kubira ibyuya cyane cyane nijoro haba umunaniro ukabije ndetse no gutakaza ibiro ibyo bimenyetso byose ni nk'aho biherekeza inkorora ariyo nkorora tuvuga yuko iturutse ku ndwara y'igicumbi ubundi bwoko bw'inkorora ku ndwara zitandukanye zavurwa zikaba zakira ariko noneho mu by'ukuri ku nkorora iturutse ku ndwara y'igituntu ni uko n'ibimenyetso bindi byabasha kuba biriho haba umuriro haba gutakaza ibiro mu buryo bukabije haba kubira ibyuya cyane cyane nijoro byavuwe bisanzwe bikaba byagera hafi mu byumweru bibiri ariko nta gihindutse icyo gihe tugomba gutekereza ku ndwara y'igituntu murakoze cyane reka twakire na alexi alexi
karame karame wiriwe urahagana hehe
mwiriwe ni kigali mu rwanda yeee
ndashaka kubaza ikibazo dogita
iyo baza
ndashaka kubaza ikibazo dogita na mfite umubyeyi wanjye arwara inkorora ikamukomerera cyane arakurura noneho igikororwa ntigicike mbega ntabone ntakorore ngo abe yacira ngo igikorwa gicike kandi ikamara igihe kinini wenda nk'icyumweru no kurenga ese cyaba ari igituntu ibyo byatangiye ryari abimaranye igihe kingana iki
ayimaranye nk'iki ikunda kumufata ikunda kumufata ntabwo ari ukuvuga ngo ubu ngubu wenda arayirwaye ikunda kumufata akayimarana nk'icyumweru no kurenga gutyo nk'iminsi nk'itanu cyangwa ine gutyo iza mu kihe gihe cy'umwaka hari igihe mukunze kuyibona cyangwa izi igihe icyo ari cyo cyose dukunze kuyibona ikunda kuza nko mu kwa gatatu gatanu mu kwa munani mu kwa cyenda gutyo
bagumye hafi noneho muganga agusubize ubwo niwumva udasobanukiwe wongera umubaze yego yego murakoze muganga
yego alex yarakoze uhamagaye aturutse i kigali ubaza ku byerekeye umubyeyi we ufite inkorora twakwita yuko ari inkorora bavuga ko ari inkorora y'akayi aho yavuze yuko umubyeyi we akora ku ntacire kandi kenshi ikakunda kugaruka ngo mbese twayitandukanya dute ndetse twakoranye igituntu mu kumusubiza tutayibaze yuko inkorora ari ikimenyetso ikimenyetso cyagaragara ku ndwara zitandukanye iyo umuganga yakiriye umurwayi ndetse anamusuzuma hari uburyo amubaza haba imibereho ye haba ndetse n'ibimenyetso igihe biza mu gihe cy'umwaka hakaba hakwiyongeraho noneho no kuba twabasha no kumusuzuma kugira ngo twumve tugendere ku mubyeyi wa alexi ukorora ariko noneho akaba ari inkorora y'akayi ndetse inkorora atabona igikororwa hari aho asobanuye avuga yuko idakunze kubaho igihe cyose yuko kenshi ikunze kuza mu kwa gatanu mu kwa karindwi mu kwa munani hari ubwoko cyane kandi noneho twavuga ko wenda tumugeze mubaza ngo ndetse umubyeyi afite imyaka ingahe ku buryo nabyo twabigenderaho ariko hari inkorora ituruka no kuri aneriji ubwoko bwa aneriji aneriji yanatuma haba no gukorora abuze ibyerekeye igihe iyi nkorora ikunze kumugiraho ndetse ikaba yanashyira nyuma y'iminsi runaka aho twavuga yuko mu by'ukuri twayitandukanya cyane n'inkorora y'umuntu urwaye igituntu kuko nk'uko bisobanuye ni inkorora yabasha kugira mu minsi itanu ikagenda icyo gihe twakwibaza niba muri iyo minsi uwo mubyeyi wa alexi iyo nkorora aba ayifite ndetse ni igihe runaka mu by'ukuri twavuga ko adafite ikibazo cya aleriji haba ikirere haba aho atuye mu nzu byatuma ashobora kuba umubiri we wabasha gusubiza akorora ariko biturutse kuri aleriji runaka sinzi uburyo nabasha gusobanura aleriji mu kinyarwanda ariko mu by'ukuri ni nk'aho navuga ko ari inkorora wowe mu by'ukuri bigaragara yuko hari impamvu
ndibwira ko ari nk'umubiri uba wivumbuye kubera ikintu udashaka utakiriye neza hari umubiri utakiriye ku buryo n'aho umubiri usubiza ushaka mu buryo ukuri mu kuba ushaka kwirwanaho ndatekereza rero ko niba yaguze mu kwa gatanu mu kwa karindwi mu kwa munani nicyo gihe tuzi yuko haba ari igihe cy'izuba hari ivumbi hari mu by'ukuri kiba wenda kinashushe ku buryo haba ndetse utwo uwo mwuka urimo umukungugu igihe cy'izuba ndetse iki byaba ari impamvu ituma umubyeyi wanitse yabasha gukorora ni nka twabifata muri rusange nka twatekereza ntabwo ari kuba kuko turi kubisobanura kuko ntanamubonye ntazi imyaka ye ariko cyane iyo nkorora y'akayi adacira kenshi ikunze kuza mu gihe runaka kandi igahagarara ni nk'aho twatekereza yuko ari inkorora iturutse kuri aneriji kubiza umubiri uba udashaka uba utakiriye neza ndetse umubiri ugasubiza wirwanaho alex ndubwira ko akitwumva alex umubyeyi wawe afite imyaka ingahe ikindi nakubwira mbere y'uko tunakomeza ni uko iki kiganiro nta nubwo kibereyeho kugira ngo gisuzume ntabwo twasuzumira kuri telefone ni ukugira ngo tubahe inama ibisobanuro ibitekerezo ku ndwara zitandukanye nakubwira ngo niba umubyeyi wawe atari yajya kwa muganga wagenda ukamusuzumisha ariko afite imyaka ingahe
murakoze afite imyaka mirongo itanu yego nk'uko dogiteri abivuze birashoboka ko ari aleriji kuko rwose ikunze kumufata muri ayo mezi mu kwa gatanu mbega muri ayo mezi y'izuba ryinshi none wenda nimba yambwira yambwira nimba umuntu amujyanye kwa muganga bashobora kugira icyo bamumarira ikarangira cyangwa se dogita yambwira
sawa urakoze cyane alex muri makeya ni mubwire twakire abakomeje kudutegereza
yego icyo navuga ni byiza yuko umubyeyi wa alex yamujyana kwa muganga bakaba bamusuzuma mu by'ukuri bakareba niba mu by'ukuri niyo nkora yaba ituruka kuri aleriji cyangwa indi mpamvu hari ibizamini byinshi byatangwa byakorwa ku mubyeyi wacu wa alex ariko cyane noneho tugatekereza yuko ari byiza ko asuzumwa mu buryo buhagije akayakorwa n'ibindi bizamini kwa ngo barebe ubwoko bw'iyo nkora ndetse n'impamvu zaba zinabitera ku buryo abaganga banamufasha murakoze ye twibutse rero ko abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku ndwara y'igituntu dusubire ku murongo wa telefone twakire na faustin urahaganaye faustin mwiriwe neza mwiriwe
ndi kigali mu rwanda yego ikibazo cyawe nahise ikibazo nashaka kumusobanuza dogiteri hari hari ubwoko bw'igituntu nigeze ngira nigeze ngira ikibazo nkiga muri segonderi nza kurwara nza kurwara nararwaye ngira ikibazo mu gihaha hanyuma ngiye kwa muganga bavoma amazi mu gihaha barayasuzuma basanga harimo igituntu ese ayo mazi agera amate se biba byagenze bite kugira ngo umuntu agire ikibazo ntabwo nigeze nkorora sinigeze nkorora na rimwe bavomye amazi mu bihaha ese biba byagenze bite kugira ngo umuntu arware gutyo atigeze agira kominikasiyo yo kuba yanakorora ubwo buryo bwo gukorora bube bwagaragara ikindi kibazo nagira ngo mubaze nagira ngo musobanuze ese iriya miti abantu banywa iy'igituntu ni izihe ngaruka cyangwa se intimba yagira ku mubiri ku buryo umuntu aramutse ayifashe bikamubaho atahungabana akandi kantu nagira ngo mubaze ese umuntu bafite ingamba nka minisiteri y'ubuzima nk'abantu bashinzwe izo ndwara igituntu n'izindi ndwara kugira ngo byibura nk'uko tujya ku masantere do sante tukabasha gufata ibizamini tukamenya ko umuntu ari muzima adafite ubwandu bwa sida bafite ingamba ki ku buryo basanzariza ku buryo abantu bajya bisuzumisha bakamenya yuko ari bazima urabona mu buzima busanzwe indwara y'igituntu kugira ngo bagire banayisuzume unabone n'ibisubizo bitwara umwanya munini n'igihe kirekire bafite ingamba ki ku buryo byibura abaturage bazajya babona iyo serivisi mu buryo bwihuse murakoze urakoze cyane faustin dogiteri byiringiro ni mumusubize
arakoze cyane faustin atubwiye yuko ari muri segondere yarwaye ubwoko bw'igituntu aho atigeze akorora na rimwe ndetse akibaza uburyo bamubwiye ko arwaye igituntu kandi atarigeze ahura atigeze aragaragaza ikimenyetso cy'inkorora ariko atubwiye yuko bamuvomye amazi mu bihaha mu by'ukuri ni nk'aho bibaza intandaro cyangwa inkomoko y'ayo mazi bavomye mu bihaha ndetse n'uburyo byahuzwa n'indwara y'igituntu ubusanzwe izo mikorobe zitera indwara y'igituntu zandurira mu mwuka igihe cyose hari urwaye igituntu utaratangira imiti akaba yabasha kwanduza ababana nabo urwaye rero ugezweho n'izo mikorobe zitera igituntu zibanza kwiyongera ndetse zigakura bihereye mu bihaha ariko noneho kuko nabisobanuye hari ubwoko butandukanye bw'ibihaha
cyangwa bw'indwara bw'ibihaha cyangwa bw'indwara z'igituntu
indwara z'igituntu murakoze cyane murakoze cyane jenise hari ubwoko butandukanye bw'indwara y'igituntu noneho rero kuri ubu bwoko uyu mugenzi wacu fosite yagize aho bamuvomye amazi ubundi ibihaha ni nk'aho biri mu gatashe agasashe kabitwikiriye mu gatuza ariko no muri ako gasashe kaba gatwikiriye ibihaha mu gituza ubundi habamo icyo twakwita amazi ari biyologike ariko asanzwe atuma ibihaha bifunguka igihe cyose twinjiza umwuka bibasha gusubirana igihe dusohoye umwuka ni nk'aho ayo mazi muri ako gasashe ari byo bituma ibihaha byakira umwuka ndetse no kuwusohora igihe cyose rero umuntu yahuye n'imikorobe itera igituntu birashoboka ko byarenga imbibi zo mu bihaha zikaba zagera muri ako gahago ko twakwita agahago cyangwa agasashe gatwikira ibihaha arimo harimo y'amazi iyo mikorobe rero iyo yageze muri uwo mwanya utwikira ibihaha ayo mazi ariyongera cyane ariyongera ndetse ibimenyetso bikunze kugaragara ku murwayi ufite igituntu ariko kiri aho hatwikiriye ibihaha kandi bikagaragazwa no kwiyongera kw'amazi atwikiriye cyangwa azengurutse ibihaha ayo mazi ariyongera cyane ndetse ibihaha bikabyigwa umuntu akaba yabasha kugira ububabare mu gatuza ndetse agahumeka mu buryo bubabaje cyane bujuje cyane ibyo rero kenshi bikunze kugaragara haba umuganga umusuzumye akoresheje icyitwa stethoscope cyo kumviriza arabyumva ndetse na radiyo iyo bamufoteye bamufashe radiyo mu gatuza nabyo biragaragara kuko ayo mazi aba agaragara muri radiyo ariko noneho ikiyongeraho kugira ngo bitandukanye ayo mazi intandaro yayo ndetse n'inkomoko yayo ndetse n'impamvu yabiteye barapima bakaba bavuga ngo mikorobe itera igituntu niyo yateye ukuba aya mazi yariyongereye ndetse akaba yabyiga ibihaha
noneho noneho sinzi niba mwari murangije icyo gisubizo ndibwira ko noneho niba ari ukumuhumuriza yabazaga ku ngaruka imiti ishobora gutera nzi ko umuti umuti uwo ari wo wose ufite ingaruka zawo zihariye sinzi bwo uko muri musubize mwamubwira muri makeya hanyuma icya kindi yabazaga cy'ingamba mufite kugira ngo abantu babashe gusuzumwa icyo kikaza kuza nyuma tumaze kwakira abandi badukurikiye ko barategereje kandi hari igihe telefone zicika yego noneho icyo twavuga ku ngaruka y'imiti ibintu byose twavuga ni uko imiti dutanga ndetse n'imiti muri rusange imiti ntabwo yabura kugira ingaruka ku mubiri imiti dutanga mu by'ukuri yego iba yaramaze gukorera ubushakashatsi barayisuzumye ariko noneho cyane icyo tuvuga ko ibyo idukiza birenze ingaruka ntoya twabasha kugira iturutse kuri iyo miti hari ibyo twavuga ko hari igihe haba ikibazo ku mwijima tuzi yuko imiti hafi ya yose yungururwa cyane n'umwijima hari igihe umwijima wabasha guhindagurikaho mu mikorere yayo ariko ibyo byose birapimwa abaganga baba bamenya ngo uyu mutima wabiteye ndetse no ku kigero cy'uko umwijima wabashije kugerwaho n'ingaruka y'umuti runaka bikaba byatuma yuko n'umuti dutekereza ko ari utera ikibazo cy'umwijima mu kuba twawuhindura niba rero sosiyete warangije imiti mu by'ukuri kugeza ubu nta kibazo yigeze akubwira yaba afite akeka ko yenda yaturutse ku miti y'igituntu ariko mu by'ukuri ingaruka ni nto cyane ugereranyije n'ibyiza uko imiti dukiza y'igituntu kuko benshi barakira ndetse bagasubira mu buzima busanzwe mu by'ukuri ingaruka ni yindi nicyo cyane kandi itabasha guhungabanya ubuzima bwacu ndetse n'imibereho yacu ya buri munsi twakire joseph joseph uranyumva ikindi kibazo hari ikindi kibazo nahuranyije ku kibazo yabajije ngo ingamba ki dufite zo kugira ngo babasha gupimwa dogiteri nagira ngo tuze kukigarukaho nyuma hari abategereje nabo bashobora kuba ari icyo bafite icyo dushobora kukigarukaho mu kanya mutubwira ingamba ye murakoze joseph
ndabumva wiriwe neza urahagana
mwiriwe mwiriwe uje ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego ikibazo cyawe
mubanze mundamukize umutumire dogiteri barakumva
akabazo nshaka kumubaza ku bijyanye n'inkorora ariko numvaga ikiganiro nyamukuru kivuga ku gituntu ariko n'inkorora njye nabyibajeho kuko byose birajyanirana nyine
yego ni kimwe mu bimenyetso nyarutse ikibazo cyawe
birakunze kuvugwa mu bantu b'abaturage bakavuga ngo ngo mfite inkorora ngo kandi ngo iyi nkorora ngo bambwiye ko ngo iterwa n'inzoka ese ibyo bintu by'inzoka itera inkorora byaba bibaho ese niba bibaho iyo nkorora ishobora gukira wayiha imiti igakira mu gihe utabanje kuvura ya nzoka yaba iyitera saba murakoze akabazo kanjye karaka murakoze joseph ye dogiteri byiringiro
yego joseph arakoze uhamagara afite amajyepfo yego twavuga inkorora inkorora y'igituntu twavuga ibimenyetso biherekeza noneho abajije ku nkorora abantu basanzwe bavuga ko hari igihe n'inzoka zatera inkorora yego ibyo ni ukuri ni ukuri yuko hari ubwoko bw'inzoka twita za parasite hari ubwoko butandukanye bw'inzoka twavuga yuko twanasanga n'umubiri mu by'ukuri zifite no kuba zanatera ya nkorora twita yuko ari inkorora haba yakayi yego izo nzoka ubwo bwoko bw'inzoka burahari kandi mu by'ukuri igihe cyose habaye ugusuzumwa ndetse umuganga akaba yakora ibijyanye bitandukanye nubwo bigoranye cyane kwa ngo habe hanatekereza yuko inkorora yaravuwe yanga gukira hazatekerezwa ubwoko bw'inzoka runaka ariko birashoboka ko hari inzoka zatera ubwoko bw'inkorora ibyo birashoboka niyo mpamvu rero mu by'ukuri ni byo yuko inkorora yose umuntu afite ari byo yuko yajya kwa muganga kugira ngo abe yabasha gusuzumwa kandi abe yabasha intandaro impamvu ibe yabasha kugaragara byo hari inzoka zitera inkorora byo ni ukuri
nawe ubwe yabyumvaga ko yibaza ati inkorora yakira gute kandi icyayiteye kitakize ni uko kuvura rero iyo nzoka yaba yateye iyo nkorora twakire na remo remo uranyumva
yego ndabumva mwaramutse neza wiriwe urahagana he wiriwe ndi kigali mu rwanda ku gisozi yego
njye ntajya mbaze muganga ese hari nageranya nk'ibituntu bibiri bitatu hari iki kino giterwa na hiv giterwa na sida noneho hari igituntu ntabwo giterwa na sida remo zisirikira uretse gatoya tubanze twumvikane ntabwo igituntu giterwa na sida komeza bariya bafite indwara ya ni icyuririza
by'ibyuririza yego
noneho hari n'indwara igituntu noneho nyirizina nyirizina ukaba warwaye igituntu noneho hari na kuno kwa muganga kuriya nko mu nguni nabisomye ahantu kuri interineti nko mu nguni ugasanga harimo izo mikorobe nko mu cyumba cy'abantu bakirwaye muganga yadutandukanyiriza ni ikihe kivurwa vuba kigakira ni ikihe cyandura nanone icyandura gishobora kuba cyakwandura diregiti ni ikihe
yewe urakoze cyane
reka reka tugerageze gusobanurira remo yaratangiye avuga yuko hari ubwoko butandukanye bw'igituntu avuga hiv ibyo hiv cyangagwa ubwandu bw'agakoko gatera sida ntabwo ari bwo butera igituntu ahubwo nk'uko ejeni yaragusobanuriye igituntu ni icyuririzi cy'indwara y'agakoko gatera sida noneho igituntu nyirizina ndetse avuze aho umuntu yacyandura aho abantu barwariye mu cyumba bafite igituntu ndetse mu gice cyavurwa kikaba cyakira vuba mu kumusubiza ni uko ubwoko bwose bw'igituntu twavuga yuko ari ubwoko butandukanye ndetse no kuvurwa umurwayi agakira bituruka no ku bwoko bw'igituntu yaba afite kuko uko ubwoko buteye bw'igituntu binajyaniranye n'imiti ndetse n'igihe iyo miti imara kugira ngo uwo murwayi tujye twavuga yuko yakize bisobanuye yuko tutavuga ngo ni ubuhe bwoko ubwoko bwabasha kuvurwa bugakira vuba twasobanura yuko ubusanzwe ugaragaza igituntu gisanzwe twavuga yuko cyafashe mu bihaha ubundi avurwa mu mezi atandatu kandi mu by'ukuri iyo atangiye imiti ndetse akurikije amabwiriza ya muganga n'inama za muganga hanyuma n'ibyumweru bibiri twasobanura yuko aba atacyanduye muri iyo minsi aba amaze kumererwa neza kandi aba agomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse agakomeza imiti mu mezi atandatu ameze neza kandi afite imbaraga ntabwo ari imiti yo gufata muri icyo gihe cy'amezi atandatu ngo abe ari ku buriri ku gitanda cyo kwa muganga ahubwo agenda ayifata uko umunsi ukeye ndetse ayabwa na muganga cyangwa ayihabwa n'umujyanama w'ubuzima ariko ari mu buzima busanzwe yikorera ndetse ari mu buzima busanzwe mu kazi gasanzwe niyo mpamvu twavuga rero ko hari ubundi bwoko busaba ko umurwayi yavurwa kugeza ku minsi cumi n'abiri hari ubwoko bw'igituntu gifata amagufa ndetse hari n'igituntu gifata mu mutwe ibi byose murumva yuko bifata igihe kugira ngo imiti abe yabasha kuyirangira igeze ku mezi cumi n'abiri ndetse hari n'ubundi bwoko bw'igituntu cy'igikatu bisaba ko afata imiti kuva ku mezi icyenda kugeza ku mezi cumi n'abiri byumvikane yuko buri bwoko bw'igituntu bujyaniranye n'igihe ndetse n'imiti umurwayi aba agomba gufata ndatekereza ko ari cyo gisubizo nabasha guha remo ku kibazo yari amaze kubaza
twakire na jean rong wiriwe uri hehe
amakuru amakuru yanyu ni meza ariko se uri mu isoko none ndi mu modoka iva kanza yerekeza kigali none na amakuru nabibariza ko indwara nabonye nabonye kuri fesibuku ariko bitewe nuko numvise radiyo nagira ngo mumbwire ku ndwara y'ubuheri iteye bakunda kwita ishitu irimo gutera abana muzayivugeho mu minsi itaha ibyanjye byari ibyo ngibyo murakoze urakoze cyane iyo ndwara y'uruheri ubwo tuzayishakira umunsi kuko ubu ngubu turavuga ku gituntu urakoze cyane jean longue oya nyine igituntu nabonye ko ariyo ndwara muriho ariko kubera ko ndi mu rugendo ntabashije kubafatisha ariko byapimye nza kubibariza kuri iyo ndwara kandi iri ahantu hatandukanye kuko maze kuzenguruka ince z'igihugu zitandukanye byabaye ngombwa ko nabibabaza muze kuza kuba murayitubwira murakoze cyane turi kumwe indwara y'uruheri wasanze ifata abantu bakuru abana aho wayibonye mu bice bitandukanye wabonye imeze gute ni ukuvuga ngo irafata abantu benshi batitaye uko bameze bakunda kwita ishitu cyangwa shishikara mu ishime hano mu rwanda niko barimo kuyita niko irimo irafata abantu bose rwose n'ubu ngubu ni umuntu twakiri kuba mu modoka niwe ngo mbabwire ko bahita ishitu yego arambwira ngo abe ariko mbabwira rwose irimo irafata abantu benshi rwose ni ukuvuga ngo bibaye byiza ku munsi utaha mwazabitubwiraho tuzabibamenyesha twumvise mu rwanda barimo kuvuga ngo babonye imiti iyivura ariko noneho ntabwo abana barimo kujya kwa muganga se cyangwa n'abandi bayirwaye ntabwo barimo kuza kureba imiti izabaha gukira kwayo bibaye byiza mwabaye tubwira mu cyumweru gishe rwose kuko abantu b'amazoro barimo kuvuga ngo irimo guterwa n'umwanda Ye, reka tu- reka tuzatumire umuganga sinakubwira ngo ni mu cyumweru gitaha ubwo turamushaka tu- tuzababwira igihe azaba yabonetse urakoze cyane twakire na peter peter wiriwe neza peter yego mwiriwe ye uri hehe
igitega yego ikibazo cyawe
anashaka kubaza none umuntu yamenya gute yuko afise ingwara ya gituntu hari ibimenyetso umuntu ashobora kubona atagiye kwa muganga
ibimenyetso urashaka kwisuzuma
oya kurya kuntu ushobora kuvuga ati numvise ibimenyetso bimwe nka ntiranjya kwa muganga ariko ikibazo kandi nari mfise Mm. Wa- wa- hoba hariho urucanco okay ya u- reka ubwo muganga agusubize ibimenyetso yari yabivuze aragusubiriramo muri make Wa- wari wabashije gukurikira nzi ko mutatwumva ba- Yego.
ahenshi yego yego urabasha Peter gukurikira?
namwumvise ndabumva ye n- ni peter na- namubazaga niba yabashije kudukurikira kuko ibimenyetso mwari mwabivuze ariko ntacyo mwamubwira muri make kuko hari benshi Yambwira muri- batadukurikira mu burundi yambwira muri make yuko ubu mu burundi mumaze kuruta bumviriza kuri fm Eh, sawa urakoze
mbe namwe murakoze Eh, muganga nimumubwire
yego peter uhamagara aturutse igisiga mu burundi abajije uko umuntu yamenya ko yaba arwaye igituntu ibimenyetso yabasha kumenya mu by'ukuri mbere yuko ajya kwa muganga kuko twatangiye tubisobanura twavuze yuko ikimenyetso cy'ingenzi ko ari inkorora igejeje cyangwa irengeje ibyumweru bibiri ariko noneho iyo nkorora ikaba yaherekezwa n'ibindi bimenyetso harimo umuriro harimo ukubira ibyuya cyane cyane nijoro ukugira ikizibakanwa ajye kwita isesemi uguta ibiro ugutakaza ibiro ukunanuka mu buryo bukabije ndetse n'umunaniro noneho ku gituntu cyo mu bihaha birashoboka ko umurwayi yabasha gucira igikororwa kivanze n'amaraso rimwe na rimwe nibyo bimenyetso twavuga twasobanurira pita uri igitega igihe cyose yabasha kugira ikimenyetso muri ibi twavuze ko byaba byiza yuko yabasha kujya kureba muganga ndetse agasuzuma agakorerwa ibipimo kugira ngo barebe ko yaba afite igituntu cyangwa ataba agifite Ye.
itarakoze Mhm. harakoze cyane n'abandi mwese mukomeje kuduhamagara n'abarimo kutwandikira kuri facebook reka noneho twakire vladimir vladimir
yego yego yego uratwumva uri mu burusiya ndabumva ndabumva neza uri mu burusiya
oya ndi umunyarwanda
ye ur- urahagana hehe
ndi mu rwanda mu karere ka bugesera mu murenge wa rweru aho bita ku mujwishi ye ku mujwiri Eh, ye ndumva ari amazina adasanzwe yose ikibazo cyawe
eh, murakoze Mm.
nanjye bibaye byiza mwamuzana muganga nkagira ibyo mubaza arakumva ariko rero baze hita ubaza ahubwo
mbere na mbere mbaje gusuza muganga mukomere cyane
urakoze vladimir nawe uraho
buriya uko tuzi igituntu tuzi ko ari indwara
urebye akenshi yandurira mu bintu bijyanye n'inkorora umuntu tuvuge uri kumwe n'umuntu urwaye igituntu akorora batubwira ko hari mikorobe ziva mu kanwa ke zikaba nawe byatuma bidutera igituntu
yego
noneho kandi umuntu akaba avuga ko atagiye kwa muganga ashobora kuba arwaye igituntu ntamenye ko akirwaye mu buryo bwo kwirinda ushaka ufite mugenzi wawe akaba arwaye igituntu nawe atabizi akaba muri kumwe arakorora akakigutera ariko kugira ngo mudusobanurire uburyo ki wakwirinda iyo ndwara ndetse n'ibimenyetso ushobora kuba wareba n'amaso utarinze gupima ukamenya ko umuntu arwaye igituntu ukaba wabasha kwirinda ku buryo yakigutera nawe ukakirwara rwose nicyo kibazo ufite ndagira ngo musobanurire urakoze cyane Vladimir dogiteri byiringiro
Vladimir arakoze uri bugesera abagira ikibazo cyiza uburyo umuntu yakwirinda indwara y'igituntu mu by'ukuri ukwirinda biri mu ngamba zitandukanye kandi tugiye gusobanura ni uko umuntu wese ugaragayeho ibimenyetso by'indwara y'igituntu mu buryo twakibona vuladimire ari byiza yuko yabasha kujya kwisuzumisha ku ivuriro rimwegereye agasuzumwa agapimwa iyi niyo ntambwe ya mbere kugira ngo ndetse habe no kwirindwa kw'indwara y'igituntu ugaragayeho ibimenyetso twasobanuye ruguru ni byo yuko aba agomba kubwirwa ndetse no guhabwa inama y'uko yabasha kuza ku ivuriro agavurwa agasuzumwa agapimwa ndetse basanga afite igituntu akavurwa hakiri kare ikindi twavuga ni uko mu ngamba zo kwirinda ni uko abarwaye igituntu ubundi bagakwiye kunywa imiti yabo neza kugira ngo badakomeza gukwirakwizwa gukwirakwiza igikoko cy'igituntu banduza abandi iyo umurwayi agaragaweho n'icyo gituntu agatangira kunywa imiti twasomera n'uko by'umweru bibiri mu by'ukuri aba atakibasha kuba yakwanduza bagenzi be abo abana nabo ndetse no mu nzu ndetse n'abo akorana nabo noneho indi ngamba ya gatatu ni uko ababana n'umurwayi ufite indwara y'igituntu nabo bagomba kwisuzumisha bose harimo n'abana batarengeje imyaka itanu kuko abo bana batarengeje imyaka itanu iyo basuzumwe bagasanga badafite igituntu hari ubwoko bw'imiti babaha bwo kugira ngo bubarinde bukumire yuko no mu gihe kiri imbere bazarwara igituntu urwo ni urukingo cyangwa ni ikindi n'undi muti baba bagenewe guhabwa ntabwo ari urukingo ni umuti bahabwa yego ikindi noneho ni kubasha gutega akaboko ku munwa cyangwa ku izuru igihe cyose umuntu ukoroye wese yaba ari igihe cyo gukorora kwa ngo niba bishoboka abe yakingira abandi ngo abe atabasha kubanduza mu by'ukuri gukingira igihe cyose umuntu akoroye ubundi biri mu muco w'abanyarwanda w'abarundi kuba igihe cyose ushatse gukorora ari byo yuko wakinga umunwa n'akaboko kwa ngo niba urwaye igituntu izo mikorobe zibe zitabasha gusakara hanze ku buryo zabasha kugera no ku bandi ako kaboko se aba akoresheje iyo umuntu amukozeho aho ngaho zagiye ntabwo izo mikorobe zaba ziriho
nabyo birashoboka kuko bibaye ako kanya ukaba wabasha kumukoraho ndetse nawe akaba yabasha kwikoraho ko birashoboka niyo mpamvu n'indi ngamba iri hepfo twavuze ko ari byiza kudacira aho umuntu hose abonye nubwo mikorobe zitera igituntu nazo zipfa ku gihe cyose hari urumuri hari umucyo ariko bisobanuye yuko igihe cyose izo mikorobe ziri ahantu runaka zafashe igihe cyose wamukoraho nawe agahita akora ku munwa nabyo yabasha guhumeka ibya mikorobe zikaba zagira igihembo bike ari ako kanya birashoboka noneho ikindi mu kwirinda mu gukumira yuko umuntu yabasha kwandura haba mu muryango aho umuntu aba ni byiza yuko ingo zacu twaza dukingura amadirishya igihe cyose ndetse no gukingura imiryango kugira ngo umwuka mwiza winjire mu nzu urumuri rwinjire mu nzu ndetse n'umwuka mubi ube wabasha gusohoka muri make nkaho navuga ko izo ngamba zafasha mu kwirinda indwara y'igituntu igihe cyose twifuje kugira ubuzima bwiza arakoze cyane vladimir
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku ndwara y'igituntu turimo kuganira na muganga byiringiro rusisiro umuyobozi w'agashami ko kurwanya igituntu muri porogaramu y'igituntu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rwanda biomedical center dusubire ku murongo wa telefone twakira jule jule wiriwe urahagana hehe jule ndi muyinga ye ikibazo cyawe
halo we turakumva
nagira mbaze nagira mbaze uyu muganga
banza uzimya radiyo ariko igezayo radiyo yawe indwara y'igituntu tubona hari indwara y'igituntu dukunda kubona ikunda gufata bajya abantu bakora mu birombe bijya byindi nzahabu bajya byindi nzahabu ugasanga kumbura uwo muntu afashwe n'iyo ndwara ugasanga kugira ngo ni igituntu mugabo agiye kwa muganga ugasanga nta mitende bagira bagafata imiti babahaye mugabo ugasanga byandukire bahwera kandi imiti bariko barayifata nagira mbaze muri icyo gituntu coco n'ubwoko bumeze gute muturangira umuti bumeze gute kugira kumbura amagara y'abantu aza aramera neza ibyo nashaka kubaza murakoze urakoze jule muganga byiringiro jule arimo kubaza ikibazo cy'abantu bakora mu birombe bacukura amabuye y'agaciro barwara igituntu bavurwa ngo ntibyorohe
yego yego arakoze cyane jule yego mu by'ukuri hari abarwayi akunze kugira indwara yumva yo mu myanya y'ubuhumekero cyane ba bantu bakora mu birombe tuzi yuko mu birombe ni ahantu haba hafunganye hatagira umucyo hatagira urumuri ndetse n'abantu iyo barimo baba bahumeka wa mwuka urimo kandi ndetse baba bahuye cyane kandi bari kumwe cyane yego abo bantu bakora mu birombe barwara indwara y'igituntu ndetse hari benshi na hano mu rwanda aho dusanzwe dufite ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro usanga hari imibare izamutse iri hejuru y'abarwara igituntu twavuga yuko barwara igituntu kuko baba banduzanya hagati yabo ufite indwara y'igituntu akorana na mugenzi we yirirwa iyo hasi ikuzimu bagahumeka wa mwuka udahindurwa cyangwa utabona undi mwuka uturutse hanze ngo uwusimbure byumvikane yuko abantu bari mu kirombe iyo umuntu umwe arwaye igituntu byoroshye ko na bagenzi be babasha kucyandura kuko baba begeranye cyane kandi ahantu hapfundanye cyane ariko noneho hari ubundi bwoko bw'indwara zikunze gufata abantu bakora mu birombe hari indwara yitwa sirikoze cyane ifata mu myanya y'ubuhumekero iturutse mu kuba haba guhumeka twa tucanga cyangwa umusenyi uba uturutse mu birombe ubwo ni ubundi bwoko bw'indwara y'ubuhumekero ariko butandukanye n'igituntu bitavuze ko abantu bakora mu birombe batarwara igituntu barakirwara bakavurwa bagakira ariko hari indi ndwara ituruka ku mirimo yabo kuko baba bacukura mu birombe bahumeka wa mwuka ndetse urimo umusenyi urimo ivumbi rituruka muri izo vitamine reka rero mbashimire cyane muganga byiringiro rusisiro kuri iki kiganiro tugiranye ndabona akanya katubanye gatoya buriya muzatubwira uko murimo gutegura umunsi ngarukamwaka wo kurwanya igituntu hanyuma ubwo n'ibindi bibazo bitabashije kubazwa tuzabibaza icyo gihe ndabashimiye cyane nkashimira n'abaduhamagaye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma Justin Twist bafatanije na Fatuma Karara Arimase kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze
arakoze mugenzi wacu eugenia mukankusi iyi mwumva